iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye i washington eugenia mukankusi baramukije mwese kandi bahaye ikaze kuri radiyo yanyu radiyo nyine ijwi ry'amerika mu kanya n'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu muri aya masaha turaza kubaganira ku kibazo cyo kugwingira kigira n'ingaruka ku mikurire y'abana radiyo ijwi ry'amerika muyikurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana kandi n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda metero makumyabiri na kabiri ku mugoroba na metero makumyabiri na gatanu mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe mu gitondo mushobora kandi no kudukurikira kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo com ikaze mwese muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika nongere mbahe ikaze mwese uyu munsi mu kiganiro muri isanga nk'uko nari mbivuze mu kanya turaganira ku kibazo kirimo kuvugwa mu rwanda cy'abana bagwingira turaza rero kubaha umwanya musobanuze umutumirwa wacu telefone mwifashisha kugira ngo muduhe telefone zanyu tubahamagare ni watsapu ni kubanza akamenyetso ko guteranya kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe mu mwaka ushize twavuze kuri iki kibazo cyo kugwingira mu rwanda hamaze kuboneka icyo kibazo cy'igwingira ry'abana bato umujyi wa kigali kimwe n'ibindi bice bitandukanye by'igihugu byari bihangayikishijwe n'iki kibazo imibare yatangazwaga n'ubuyobozi yerekanaga ko mu gihugu hose mirongo itatu n'umunani ku ijana by'abana bagwingiye mu gihe mu mujyi wa kigali habarurwaga makumyabiri na gatatu ku ijana kugeza n'ubu kugwingira kw'abana biracyari ikibazo mu rwanda kuva iki kibazo kigaragaye rero mu gihugu hafashwe ingamba zo guhangana nacyo kugeza ubu rero hahindutse iki ni iki kigiye noneho gushyirwamo imbaraga ibyo byose turaza kubigarukaho muri iki kiganiro leta y'u rwanda yafashe rero intego yo kugabanya igwingira ry'abana bato umugambi yihaye ni uko mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane kugwingira byava kuri mirongo itatu n'umunani ku ijana bikajya kuri cumi na gatanu ku ijana uyu munsi twongeye kubatumirira impuguke umwe mu bashinzwe gushakira umuti iki kibazo gushakira abana imikurire myiza ni dr alex mucumbitsi ni umuyobozi ushinzwe imirire n'isuku mu kigo mbonezamikurire y'abana bato mu rwanda dr mucumbitsi ndabahaye ikaze ku ijwi rya amerika muri aho murakomeye
birakoze cyane muraho namwe yego nongere rero ngushimire cyane rwose uyu mwanya wongeye kubonera radiyo ijwi ry'amerika n'abakunzi bayo mu gutangira mbasaba ngo mutubwire mutwibutse impamvu nyamukuru ubushakashatsi bwasanze zitera abana kugwingira
murakoze cyane nshimira radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire kuri iki kibazo gihangayikishije igihugu cy'u rwanda ariko si u rwanda gusa ariko n'isi yose na afurika iki kibazo kirahangayikishije na nicyo gituma abayobozi bose b'ibihugu muri afurika iki kibazo kibaraje inshinga kureba uburyo bagabanya igwingira ry'abana mu bana bato kubera ko bifite ingaruka mbi kuri ku buzima bw'abana muri ibyo rero igwingira ni ikibazo kigoye kandi kitanasobanutse neza kubera ko abantu benshi badasobanukiwe kugwingira cyangwa se ingaruka zo kugwingira rimwe na rimwe ugasanga babyitiranya eh, na bwaki eh, ariko eh, gwingira byo ni mu gifaransa bayita malnutrition chronique Mhm.
cyangwa se mu cyongereza ni stunting ni yego ukuvuga ngo ni imirire mibi ikabije ariko yafashe igihe kirekire eh, kugira ngo umwana agere kuri urwo rwego niyo ituma aha ngaha rero nk'uko wari ubajije ni ibiki bitera abana kugwingira eh, cyane cyane igwingira ry'abana riterwa cyane cyane n'indyo ituzuye ku mubyeyi utwite ku mwana uri hasi y'imyaka ibiri aha ngaha iyo tuvuga ku indyo ituzuye ku mubyeyi utwite ni kwa kundi umubyeyi muri ya minsi igihumbi umugore utwite agomba kurya neza kubera ko aba yigaburira ariko akagaburira n'umwana uri mu nda ibyo rero bituma noneho wa mwana kubera ko ari mu nda akura mu gihagararo agakura no mu bwe no mu- no mu bwonko ibyo rero bisaba ko umubyeyi arya neza igihe atwite ariko noneho akanaruhuka igihe gihagije icya kabiri ni ukutagiye kutita ku buzima bw'umwana uri hasi y'imyaka ibiri umwana iyo avutse agomba koswa agomba gushyirwa ku ibere hakiri kare ntatinde gushyirwa ku ibere kandi akoswa amezi atandatu nta kindi tumuvangiye ibi bimwe rero ni bimwe bituma noneho umwana ashobora kugwingira cyangwa se akagira imirire mibi y'akabi iyo bikomeje gutyo ashobora kugwingira igihe ikibazo cya kabiri rero ni hari igihe rero ababyeyi badakingira abana neza ugasanga inkingo umwana bari kugenda bazicishikariza bigatuma noneho umwana ashobora guhura n'izindi ndwara zishobora kumu- kumu- kumuzahaza ariko noneho hari n'ibibazo byo kuba imico n'imigenzo n'imigenzo imwe na imwe aho usanga ababyeyi bamwe bavuga ngo iki ngiki ntabwo nkirya yaba atarya amagi ntashaka ko umwana we arya amagi yaba atarya ikintu ikintu ikintu- ikintu runaka akumva ko n'umwana we atagomba kukirya iyo mico rero imeze gutyo nayo ishobora gutuma umwana agwingira ikindi twashobora kuvuga ni ukuta ku- kutakangurira kutakangura ubwonko hakiri kare umwana ashobora kuba yariye neza ariko kubera kudakangura ubwonko hakiri kare umwana ngo bwa bwonko bwe bukure umwana bamukinishe bana bamuku- bamuhe urukundo bamu- bamwiteho bamuririmbire se eh, bamusekere bwa bwonko bw'umwana nabwo buradindira iyo bugindeye rero wa mwana ashobora kuzagira ingaruka mu minsi iri imbere ugasanga nabyo ni ikibazo hari ababyeyi rero batita ku bana ugasanga umwana arabyara ko nta mukurikirane ntamuhurwe urukundo cyangwa se ntakangure ubwonko hakiri kare ikindi ni ikibazo cy'isuku nkeya igenda igaragara hirya no hino ari mu ngo eh, cyane cyane ku biribwa ba- abana ba- ba- baherewe ibiryo Eh, umwana atangiye gufata imfashabere ku mezi atandatu mu cya gikombe bamuhereyemo bya biryo bamu- bamuhaye iyo isuku itakwiriye itabaye nziza bya biryo bihinduka noneho uburozi ku mwana cyangwa se bikamugiraho ingaruka ye ariko si ibyo ngibyo gusa ariko n'iku- ni- n'isuku ku mubiri nayo ni ikintu kimwe gishobora gutuma umwana arwara imirire mibi iyo iyo mirire itinze cyane umwana agwa mu miri- mu mirire yo kugwingira Ye.
icyo gihe rero ibi None- byose rero ni bimwe mu bituma bitera cyane cyane igwingira ry'abana ye murakoze rwose mubisobanuye ku buryo buhagije ubwo turaza gukomeza niba hari n'ikindi mushobora kuba muri bwongereho kiraza kuza dufite isaha yose kugira ngo tuganire ariko mbere y'uko mpa umwanya abakunzi b'ijwi ry'amerika mwari muvuze ko hari eh, bifata igihe kugira ngo umwana agaragaze ibimenyetso byo kugwingira ibimenyetso umuntu yabona bikamwereka ko umwana we yagwingiye ni ibihe
Eh, biragoye cyane kugira ngo umenye ko umwana wawe yagwingiye bisaba ko wegera abantu babi- babishinzwe kubera ko kugira ngo uvuge ko umwana yagwingiye babigereranya indeshyo y'umwana n'imyaka ye kubera ko abana bose bagira indeshyo yabo abana bakura mu gi- mu- mu- mu gihagararo ariko cyane cyane iyo ndeshyo yabo igereranywa cyane cyane n'imyaka yabo ni ukuvuga ngo buri mwana aba afite imya- iyi myaka iyo afite imyaka ibiri yakagombye kuba areshya gutya iyo afite imyaka itatu yakagombye kuba areshya gutya ibyo rero nibyo bigaragaza rimwe na rimwe ikimenyetso iyo abaganga bapimye uburebure bakanagereranya n'imyaka y'uwo mwana bashobora kuvuga ngo umwana ashobora kuba yaragwingiye cyangwa se ataragwingiye ariko ikindi kibazo kinashoboka ni uko abana nabo nkuko nakubwiye ko umwana akura mu gihagararo no mu bwonko mu cya gihagararo cye wa mwana ashobora no kuvuka afite n'ibiro bikeya kwa kundi umubyeyi avuka abyara akabyara umwana udafite ibiro bikeya ufite ibiro bikeya icyo nacyo ni ikimenyetso gishobora kwerekana ko wa mubyeyi atariye neza wa mwana iyo batamwitayeho hakiri kare wa mwana ashobora kugwa mu mirire mibi cyangwa se akagwingira akagwingira ibyo rero nk'uko mubizi umwana wese yakagombye kuba afite agombye kuvuka afite ibiro bibiri n'amagarama magana atanu hejuru y'aho ngaho biba ari byiza ariko iyo biri hasi y'aho ngaho abantu bashobora kubyibazaho birashoboka ko umubyeyi atariye neza birashoboka ko umubyeyi ataruhutse neza ariko ashobora no kuba yarahuye n'ibindi bizazane birimo n'indwara bishobora gutuma noneho atagira umwana wagwingira ariko muganga hariho no kwibeshya hashobora kubaho kwibeshya ariko mu bijyanye n'indeshyo kuko abantu bose ntabwo hari abantu bagufi hari abarebare ubwo ntihashobora kubamo kwibeshya
aho ngaho ntabwo tuvuze ko abana bose bagufi cyangwa se umuntu wese mugufi yagwingiye kubera ko hari izindi fagiteri nyinshi hari ibindi bituma umuntu ashobora kugira indeshyo ntoya kandi ataragwingiye ariko aha ngaha turavuga ngo ni ibibazo bituruka ku byerekeye imirire mibi ariko hari izindi mpamvu zishobora guturuka hari ibibazo biri bishobora guturuka ku mubyeyi hari ibibazo bishobora guturuka mu muryango hari ibibazo bishobora guturuka no kuri environmental ni ukuvuga ngo ufashe umuntu akamujyana ahantu kirima zitameze neza hari ubukonje se hari ubushyuhe hari igihinduka ku mikurire y'umuntu
ni radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga turavuga ku kibazo cyo kugwingira abakunzi b'ijwi ry'amerika batangiye kuduhamagara reka twakire idirisa idirisa uranyumva
ndakumva neza mwiriwe neza mwiriwe urahagana hehe ndi hano i kigali muri karurumba
ugwingira se namwe muraribona aho ngaho i kigali
imvura irimo iragwa muri aka kanya
nuko hanyuma ikibazo cyo kugwingira wari ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza gutanga ndibariza muganga yego iyo basigaye umwana yaragwingiye yaravutse bamufasha iki kugira kuba cya kibazo kiba cyarabonetse cyo kugwingira bamufasha iki kugira ngo turebe ko icyo kibazo cyavaho yego
kandi na leta yacu ko yabishyizemo imbaraga cyane ubu ngubu abana barimo baravuka neza nta kibazo keretse ku mubyeyi ku mubyeyi warangaye
oke sawa urakoze cyane
murakoze cyane nama tubanze twakire na joseph joseph joseph uranyumva wi ndakumva neza wiriwe urahagana hehe mwiriwe neza ndi igicumbi ku mupaka w'u rwanda n'ubugande yego ariko nkaba mvuka muhanga yego ufite ikibazo cyangwa n'igitekerezo hari ikibazo hakaba n'igitekerezo ariko ndahera ku gitekerezo leta yacu y'u rwanda yashyize imbaraga mu bintu byo kurwanya imirire mibi ariko iyo urebye neza usanga umwana mu gihe cyo kuvuka ntabwo agwingira ahubwo agwingira ageze mu mezi nko mu mezi umunani ari hafi gushyikira umwaka
yego turakumva akomeza
aho ngaho nakwibaza ntese byaba biterwa n'imikurire n'ubuzima bubi aba abayemo cyangwa ari ababyeyi baba bamufashe nabi ikindi kibazo nanone hari ukuntu tujya tugana ba muganga bakatubwira yuko nkange urugero mfite umwana w'umwaka n'amezi atandatu jisite kubera abakozi nari mfite umukozi ariko akajya amufata nabi nza kubimenya njye mutunguye mvuye mu kazi nza gusanga hari ikibazo kindi afite kijyanye n'imirire mibi kandi yararyaga neza narasigaga ibintu mbiteguye nkasanga ntabwo babimuhaye ese nkibaza kugeza iyi saha afite umwaka n'amezi atandatu ariko iyo urebye ibiro bye ukareba n'uburebure bwe aho ngaho biramacingana ariko wareba nanone yanze kugenda nkibaze se bishobora bi- kuba bituruka kuri ya ifekiti yaturutse kuri wa mukozi icyo nicyo kibazo nagira ngo mbaze muganga
Ah, mwebwe mwabonaga akanya ko kumuganiriza se muganga yavugaga ko hari ukuntu no- bwo gukangura n'ubwonko mwebwe m- hari akanya mwabonaga ndabyumva ubwo mwabaga muri mu kazi niba mwarabaga mwamusigiye um- umukozi ariko mwe mwaramuvugishaga yavuga ati kumuririmbira kumuganiriza ha- ibyo hari ubwo mwabon- mwabiboneye akanya nk'ababyeyi akenshi na akenshi ni- nabonaga umwanya muri wikendi Mm.
nkagerageza kuba ndi kumwe n'umwana ariko nkasanga ntabwo yishimiye kuba ndi kumwe nawe Mhm.
Eh, bigaturuka ko na mama we yabaga adahari cyane cyane yabaga afite ibiraka bimu- bimusaba kugenda cyane Mhm.
eh, hagakubitiraho ikibazo none ubu ngubu ni ikibazo na- nari mfite afite umwaka n'amezi atandatu Mhm.
iyo iyo umurebye aparanse aparamo ubona ari umuntu nta kibazo ariko mu kugenda ukabona niba ari amagufa adakomeye ntabwo mbizi icyo kibazo niba ari imirire mibi ntabwo namenya ikibazo yaba afite Mhm. Okay.
Mm.
hanyuma urabasha kudukurikira kuri uri- udukurikiye kuri radiyo
oya kuri radiyo ntabwo mbasha Kuri kubafatisha kuko eh, ndi- Ah, okay nari- Bo- noneho bugumyeho bugumyeho abanza gusubize hanyuma tubone ku- gu- gukomeza Eh, eh, yego, murakoze.
kuko hashobora kugira ikindi kibazo yakubaza ariko na- mbere mbere yaho ariko nagira ngo nanjye nkwibarize wabajije abaganga bakubwiye iki
Ah, namujyanye kwa muganga kuko avuka yavukanye ibiro bitanu
Mhm.
Eh, namujyanye kwa muganga barambwira ngo nkomeze mukurikirane neza tubanze turebe ikibazo afite mushubijeyo barambwira ngo nta kibazo afite kuri hopitali byumba ariko kugeza iyi saha njye mbona asa nk'ufite ikibazo umwana w'umwaka n'amezi atandatu utabasha kugenda nanone ni ikibazo Ah, ngo wavuze ngo afite ibiro bingahe ubu ngubu
ubu ngubu afite ibiro cumi na bitatu Aha. Umva rero, uretse ko n'ubundi ikiganiro ntabwo turi bu ntabwo ari ukusuzuma cyangwa se ku- ni ugutanga inama reka mpe muganga abanza agira icyo akubwira mbere y'uko dukomeza Ah, yego murakoze iyi dogiteri alexi nimubanze mubwire ah, idirisa
Ok, reka mbanze nsubize Cyangwa banze Idrissa usubize Joseph.
na- na Yos- na Joseph.
Yusufu Mm, bose bari mu rwanda Eh, Idrissa yabajije ngo umwana wagwingiye twamufashe iki Eh, eh, umwana ubundi ashobora kuvuka afite imirire mibi iyo afite imirire mibi rero turamukurikirana tukagira inama n'ababyeyi kugira ngo noneho ya mirire bashobore kuyikemura kuko navuze ko eh, ikir- ikibazo cya cya bwaki ni indwara ivurwa igakira ariko iyo itavuwe hakiri kare cyangwa se bata- bata- batitaye ku mwana hakiri kare ya ndwara irakomeza igakomeza noneho akizi ikamuviramo igwingira kandi ubushakashatsi bwagaragaje ko eh, iyo umwana arengeje imyaka ibiri ari muri ubwo buzima bwo bw'imirire mibi bimuviramo noneho kugwingira noneho ubwo kugwingira rero ntabwo bisubira inyuma aha rero ni ukuvuga ngo umwana wagwingiye akiri mu nda agakomeza muri ubwo buzima gutyo kugeza afite imyaka ibiri iyo arengeje imyaka ibiri hari igihe bigorana kugira ngo bisubire inyuma Eh, aha rero tufashe iki ku mubyeyi nuko tumwigishe cya gihe murabona ko eh, abajyanama b'ubuzima mu midugudu bapima aba- bapima abana hano ishishikariza ababyeyi bose kugira ngo bajye bitabira kujyana abana ku bajyanama b'ubuzima babapime iyo twabonye afite ikibazo cy'imirire tumwitaho tukamu- tukamugira inama ariko twabona afite ari mu mutuku tukamwohereza kwa muganga hari imfasha imf- eh, imfashabere cyangwa se ibyo tuha umwana kugira ngo aveyo iyo bikabije akaba afite ari umutuku tumwohereza no kwa muganga kumwohereza no ku bitaro bakamuvura agakira ariko iyo agumye muri ubwo buzima bumeze gutyo bwa- bw'imirire mibi aho ngaho iyo arengeje imyaka ibiri biba bigoye kugira ngo hari icyo twamufasha ku byerekeye eh, joseph yavuze ngo abana batangira kugwingira koko eh, nyuma y'imyaka amezi atandatu nibyo eh, ibyo avuze nibyo ni ukuvuga ngo umwana eh, iyo avutse aka akitabwaho akonka neza amezi atandatu umwana ntabwo akunda kugira ikibazo ariko ndaza kukigarukaho kubera ko hari igihe umwana ashobora konka amezi atandatu aza akononka nabi niyo ituma aha ngaha tuza kugira ngo tubigarukeho nimbona umwanya kuba umubyeyi ashobora kuba yonsa ariko akarwaza indwara z'imirire mibi nabyo tukaza kubivugaho ariko cyane cyane ikibazo ku mezi atandatu kugeza ku mezi makumyabiri n'ane igituma abana bakunda kurwara imirire mibi cyane cyane ni ukutitabwaho iyo aba mwana atangiye gufata imfashabere ababyeyi benshi baba bagiye mu mirimo baba bagiye muri za shuri nyinshi zitandukanye noneho umwana akitabwaho mu buryo budakwiye icya mbere ni uko umwana arya indyo ituzuye kandi ntayirire ku gihe kandi akayirya ntayirire ku gihe kandi akayirya inshuro nkeya aha ngaha navuze ibintu bitatu ni ukuvuga ngo umwana yagombye kurya inshuro nibura eshatu ku munsi hejuru y'eshatu ku munsi akarya indyo yuzuye kandi akarya indyo ihagije iyo rero bitageze gutyo umwana atangira kurwara indwara z'imirire mibi ariko cyane cyane bigakubitiraho noneho n'isuku nkeya kubera ko iyo umwana atangiye gufata imfashabere atangiye gufata igikoma igikombe baba bamutekeyemo baba barushyizemo igikoma cyangwa se uburyo igikoma cyatetswe bishobora gutangira guteza ikibazo umwana imitwi noneho izo mitwi zigatuma noneho umwana agwa mu mirire mibi iyo imirire ikomeje cyane umwana aragwingira rero ibyo uvuze ni ibyo kubera ku mezi atandatu umwana atafatanya gufasha imfashabere niho dutangira kubona indwara z'imirire mibi cyane cyane n'ikabije muri icyo gihe yari avuze ku mwana we ufite ibibazo byo kutagenda nk'uko bujeni yari amaze kubivuga ikintu cya mbere ntabwo twashobora kumenya impamvu uwo mwana atari kugenda ntabwo twashobora kuvuga ko umwana yagwingiye ariko ushobora kwegera abaganga bari aho hafi kugira ngo noneho bagufashe kumenya ikibazo cy'uwo mwana hari impamvu zishobora guterwa byinshi cyane cya mbere yashobora kuba mutaramwitayeho ni gukeka ariko ntabwo tuvuga ngo nibyo ariko tugashobora gukeka tukavuga ngo ese umwana yaba yaritaweho nawe ubwawe wari umaze kuvuga ko utirirwa nawe n'umubyeyi nawe atirirwa nawe hari igihe rero uwo mwana ashobora gutinda kugenda kubera ko habuze umuntu umwitaho icya kabiri ashobora kuba ari ubwo ari ikibazo cy'uburwayi afite malforomasiyo zatuma umwana atagenda vuba ibyo rero nabyo ni ibintu muganga agomba kwisuzuma akareba yaba umwana adafite malforomasiyo hirya no hino yatuma umwana adakura vuba atagenda vuba ariko hari n'ikindi rero navuze ku byerekeye gukangura ubwonko ubwonko bwacu ni moteri niwo utuma tuvuga niwo utuma tugenda niwo utuma dukora ikintu cyose iyo bwa bwonko tutabukanguye hakiri kare wa mwana nawe ashobora gutinda kuvuga ashobora gutinda kugenda ashobora gutinda kugaragaza amarangamutima ye yashobora gutuma wa mwana umubonamo ikimenyetso n'iki n'iki ubwo rero aho ngaho ni ibintu bimwe twashobora gukeka ariko twakugira inama yo kwegera kwegera muganga aho hafi ibyumba bakakugira inama
urumva ko harimo n'akantu ko umwana yasa n'uwivumbuye yamubona muri wikendi nk'aho bakinnye ntamwegere ntashake ko bakina
nibyo uwo mwana nawe urumva umwana abana bacu nabo bafite uburyo batugerageza bakadutesita cyangwa se kutugerageza iyo abona ko nta rukundo umufitiye hari igihe yiyenza ntakwereke ko agukunda akakuhunga kugira ngo umugaragaze urukundo rimwe na rimwe ibimenyetso rimwe na rimwe hari igihe n'umubyeyi yaba ari konsa umwana akaba ari kuri telefone se cyangwa ararangaye umwana hari igihe abona ko umubyeyi arangaye akamuruma kugira ngo nibura uwo mubyeyi yongere agaruke amurebe amukinishe ni ukuvuga ngo rero hari ibimenyetso bimwe na bimwe umwana ashobora kugira kugira ngo akwereke ko atishimye kubera ko utamwitayeho ibyo rero nabyo ni ibintu bigomba kwitabwaho nk'ababyeyi tukajya tumenya umwana wacu arifuza iki akunda iki akina gute arakara ryari avuga ryari ibyo byose ni ibimenyetso bimwe na bimwe tugomba kumwitaho ariko iyo tutabonye umwanya wo kwita ku mwana wacu biragoranye cyane kugira ngo umenye icyo umwana akunda cyangwa se kapurisi z'umwana muratwigishije kuko hari abana barumana ariko ntumenye n'igitumye arumana ugasanga umubyeyi arimo aramukubita kandi yashakaga ko wamuha iyo atansiyo murimo muvuga joseph ndumva byasobanutse ahari ndagira ngo twakire ndabashimiye cyane ijwi rya amerika ndambegera muganga ndebe impamvu nk'ibyo bintu bine mumbwiye murakoze cyane rwose uzagerageze kandi tukwifuriza amahirwe twakire na cedric cedric yego nagize mwiriwe nagize mwaramutse ngaho ku rya amerika mwe muracari mu gatondo yego wiriwe neza uri hehe nasanze mwiriwe cyane ku bakunzi b'ijwi rya amerika n'umutumire ndamuhaye mwiriwe yego arakumva
yego njyewe mfite utubazo dushika nka dutatu akambere nagomba kumubaza nti umwana yonse nko ku mezi gushika ku mezi atanu cyane umwana atigeze yonka agafata izi ngaburo z'ijare artificiel zifata ya mata yo mu bikopo cyangwa amata y'inka bakura kumwe cyane niba badakura kumwe n'izihe ifekite zizo zibashyikira bamaze gukura bamaze gushyika ku myaka cumi cumi n'itanu mirongo ibiri ako ni akabazo ka mbere akabazo ka kabiri nagomba kumubaza nk'akarorero agewe aho ntuye mu kibano hari umudamu afite umwana nta mezi cumi nta mezi cumi aragira nyamwana ariko nyamudamu aratwitse afite inda y'imbuka aratwitse cyane mu minsi ashobora kwibaruka nagomba kubaza mbeya uyu mwana afite umwana n'ubu yaraconka araconka amaberewere ntaracuka ntaranagira no kurya n'amezi icumi nibaza ko atanacika ku nyamwana ntaratangura no kurya nagomba kubaza nti mbeya uyu mwana nihavuka uyu wundi azobandanya yonka mama wiwe cyanye hanyuma akabazo ka nyuma nagomba kubaza muganga nagomba kubaza ntibujya kubyara neza umuntu yo kwibaruka yobyara uwundi mwana agira akazi cyangwa yokurikiza ku kiringo kingana gute ndabona ngomba kumenya interivare nziza turabye imibereho y'aha iwacu mu bihugu mu biyaga bigari urabona ko n'imirire bitameze neza cyane nko ku buryo bwa burayi cyangwa ngaho muri amerika nagomba kumubaza arabye ngaho iwacu umuntu yokurikiza umwana ku myaka ingahe cyangwa ku mezi angahe ni utwo tubazo nagomba kumubaza murakoze ni ibibazo urakoze cyane rwose ni ibibazo byiza cedric uri ahagana he ubusanzwe
jewe ndi nga kampala uganda uri kampala uganda sawa urakoze cyane rwose
murakoze cyane ariko mwari kunkundira mukaza kunkundira ku murongo akaza kunyishyura ndabyumviza kuko dukenera n'abakurikiranye cyane ntabwo urimo reka barakugumisha ku murongo hanyuma ukomeze udukurikire ariko mu kanya kugira ngo wumve igisubizo cyawe hanyuma tubone gukomeza urakoze dogiteri alex rero ndabona cedric azanye ibibazo byiza asobanuza rwose umwana utaronse n'uwonse batandukanira he hanyuma hari ingaruka bigira umubyeyi aragarutse ku kibazo cy'umubyeyi waba yasamiye ni nko gusamira ku kiriri urumva ko afite aratwite inda y'imvutsi kandi afite uruhinja none arimo aronsa hari n'ababyeyi bajya bavuga ngo konsa umwana umuntu atwite ngo bishobora gutera impiswi uwo nguwo wonka kubera ko undi ari mu nda hari uburyo bishobora kuba byatwara n'ibyagombye gutunga wa mwana uri mu nda igihe umubyeyi arimo yonsa mugerageze kudusobanurira ukuntu iki kibazo umuntu uko umuntu yabyifatamo hanyuma n'igihe cyiza mwatangaho inama yo kuba umuntu yakurikiza
arakoze cedric ku bibazo byiza yabajije yari abajije ku byerekeye umwana utonka ese iyo bamuhaye amata cyangwa se akamuha imfashabere hakiri kare bishobora gutuma umwana agwingira icya mbere nicyo nashobora kuvuga ni uko ntabwo ari byiza guha umwana amata y'inka imbere y'umwaka kubera ko igifu cy'umwana ntabwo kiba gifite ubushobozi bwo gukamura amavuta ari mu mata y'inka icyo gihe rero iyo uhaye umwana amata y'inka ntabwo ashobora kuyagogora neza ntabwo ituma rero abashakashatsi bagaragaje ko nibura inyuma y'umwaka niho igifu cy'umwana gishobora kuba gifite ubushobozi nibura bwo kugogora ya mavuta ari mu mata aha rero nicyo gituma rero usanga rimwe na rimwe iyo twahaye abana bacu amata imbere y'umwaka umwe bimuviramo rimwe na rimwe kurwara indwara z'imirire mibi kandi ari kunywa ayo mata ikindi cya kabiri ni uko iyo afashe imfashabere hakiri kare ni ukuvuga ngo imbere y'amezi atandatu cya gifu cye kiba kicyoroshye cyane kimeze nka kawucu kitemerewe kwakira ibintu biremereye uretse amashereka gusa kubera ko ayo mashereka arimo intungamubiri zishobora kumutunga igihe kirekire rero iyo muhaye ibindi biryo amazi se igikoma se ibindi biryo bitari bitari amashereka bishobora kumuviramo noneho no kurwaragurika kubera ko igifu cye kitamenyereye ibyo bintu ikindi ni uko iyo watangiye guha umwana imfashabere hakiri kare ikibazo kibaho cyane cyane ni ibyerekeye isuku kubera ko icyo gihe ukoresha za bibero ya bibero yo utayitetse neza ngo uyisukure neza ishobora kuviramo ikibazo cy'impiswi ku wa mwana ugasanga noneho n'iza ntungamubiri zose yakagombye kurya zasohotse ugasanga ikiba kibaye ikibazo gikomeye cyane aha rero niho twavuga ko umwana wonse neza akonka nibura amezi makumyabiri n'ane akonga amezi atandatu atavangiwe agafata imfashabere hakiri kare ariko noneho agakomeza konka kugeza ku myaka ibiri wa mwana atandukanye cyane cyane n'umwana utaronze kubera ko mu mashereka cyane cyane wa muhondo muri ya masaha ya saha ya mbere umubyeyi amaze kubyara ruriya ni urukingo kandi rurimo intungamubiri zihagije icyo gihe rero wa mwana utaronse ntabwo abona wa muhondo uhagije ntabwo abona za ntungamubiri zihagije ariko noneho uko atakomeza konka mu mashereka nibyo biryo by'umwana bibaho byuzuye niyo ndyo nanjye maze kubona nanjye nizi ibyerekeye imirire ariko ibyo turya hirya no hino usanga bituzuye ariko amashereka nibyo biryo byuzuye kandi bifite intungamubiri zishobora gufasha umwana wa mwana rero utaronse urumva ko afite ibintu byinshi abura hari imyunyungugu hari za vitamine icyo gihe rero bituma noneho za ya ntungamubiri yabuze hari ibintu byinshi mu bwonko bwe bishobora kuba deranje cyangwa se akagira ingaruka mu bwonko ugasanga uwo mwana atishimye ntabwo kubera ko iyo umubyeyi ari konsa akina n'umwana akamuririmbira byanavugaga waba mwana utaronse rero ntabwo abona urwo rukundo ntabona iyo keya bituma noneho wa mwana akura afite umujinya cyangwa se atitaweho ugasanga ntabwo bishobora kuba bahuje mu mico no mu myifatire amarangamutima ye usanga bitandukanye kuri konsa utwite bibaho bibaho biterwa cyane cyane n'uko umubyeyi atashize umwana ku ibere hakiri kare ni ukuvuga ngo y'amasaha mirongo itatu cyangwa se ya saa imwe bisaba ko umwana ajya ku ibere hakiri kare umwana konka amasaha atari hasi ya masaha cumi n'abiri ni ukuvuga ngo umwana agomba konka ku munsi amasaha hagati y'amasaha umunani n'amasaha cumi n'abiri ku munsi rero iyo umwana atose neza akajya akajya ibihe mukamugira ibihe yo kuvuga ngo aronka saa mbiri yonka saa sita yonka saa kumi icyo gihe watangiye kwica konka konsa neza kubera ko umwana yonka igihe ashakiye akonka aho uri wose waba uri mu isoko waba uri muri bisi umwana we umwana agomba kuba yonka igihe ashakiye rero iyo atonse gutyo bituma noneho ya misemburo ituma yo gusama idasinzira ariko iyo yonkeje cyane ya misemburo irasinzira bigatuma utashobora gusamira ku kiriri ariko rero hari igihe ugira ibyo byago ugasamira ku kiriri rimwe na rimwe ababyeyi bahita bakura umwana ku ibere bakavuga ko ashobora kurwara indwara zitandukanye hari amazina menshi atandukanye noneho ugasanga baramubwira ngo nta mwana wongera ku nda agira diyarese agira ubundi burwayi nibyo rimwe na rimwe ahangaha iyo umwana ari konka umugore agatwita mu nda ye harahinduka abasirikari batangira kurwana na ya ntangangabo yinjiye mu mubiri iyo ya ntangangabo yinjiye mu mubiri byagira yinjiye mu mubiri umubiri ukora abasirikari benshi cyane kugira ngo bakurure basohore ryagi byinjiye uko rukora noneho barwana no gusohora ryagi imisemburo myinshi irakorwa iyo ikozwe rero irazamuka ikagera mu mashereka uwo mwana akumva ya mashereka arahindutse cyangwa se yakurura ya misemburo myinshi umwana ashobora kugira diyare ariko iyo diyare ni akanya gatoya ntabwo itinda na ituma tugira ababyeyi inama yo kuvuga ngo igihe atwite umwana akagira diyare ntakizamukure ku ibere ahubwo amukomeza muhe ibere cyane amuhatira iryo bere rigera aho ngaho bigashyira kandi umwana ya diyare irakomeza irashyira ariko ikindi nashaka kuvuga aha ngaha ni uko mbere yaho abo basirikare abo basirikare iyo batangiye kurwana bashaka gusohora ryagi cyangwa se ya ntangangabo ntabwo umugore ntashobora gukuramo inda
oya ntabwo bisohoka ariko ya misemburo niyo ikomeza kugira gute kwiyongera mu mubiri uko yiyongera mu mubiri rero mu mashereka ya misemburo nayo yinjiramo bigatuma noneho ari karite y'amashereka kumva aroroshye cyane kurushaho umwana ashobora no kwivumbura ariko nta kibazo tugira inama ko umubyeyi agomba gukomeza konka ikindi ni uko dusaba ababyeyi kudakura umwana ku ibere igihe atwite hari ubushakashatsi bwagaragaje ko umwana ashobora konka agakomeza konka n'umubyeyi atwite akageragereza ijya gihe umubyeyi abyara undi mwana bagakomeza bakanonkana ibyo bushakashatsi bwaragaragaje bwarabayeho ariko ingaruka zibaho ni iyihe ni uko umubyeyi iyo amaze gutwita hari igihe ageraho akagira intege nkeya bigatuma noneho hatoshobora kwitana ko wa mwana wa mwana agashobora kugwingira cyangwa se akarwara imirire mibi wa wundi wonkaga ikindi cya kabiri ni uko hari igihe atabona indyo yuzuye kubera ko icyo gihe bisaba kurya indyo ikungahaye ku bintungamubiri kubera ko icyo gihe uri kuri gutunga abana babiri nawe ukitunga iyo rero udafite indyo ihagije bishobora gutuma umwana noneho wa wundi uri mu nda agwingira na wa wundi uri konsa agwingira icyo ni ikibazo nari ngiye kukubaza rwose ni ikibazo n'igihe kukubaza ko numvaga umubyeyi ashobora kugira imbaraga nkeya cyangwa se bikaba ngombwa ko ashaka intungamubiri zimutunga we ku giti cye zigatunga umwana uri mu nda zigatunga n'uwo yonsa ku buryo bishobora kumubera ikibazo
nanjye nibyo nari nkubwiye ariko yaba byose bishobotse afite imbaraga zihagije afite intungamubiri zihagije afite umugabo umwitayeho afite abantu bamwitayeho ashobora konsa akazanabyara abana bagakomeza bagakomeza konka hamwe bagasangira ibere ariko kubera izo mbaraga nkeya kubera imirire mibi bigera aho ngaho umugore akananirwa agakura umwana akamucutsa imburagihe muri make rero noneho mbere y'uko dufata n'abandi badutegereje igihe cyo gutwita noneho abaganga batanga inama zihe hagati y'umwana n'undi
ikibazo yari akibajije ni ibyo ubundi nta mwana wagombye gukurikizwa imbere y'imyaka ibiri ni ukuvuga ngo umwana nibura agomba gukurikizwa nyuma y'imyaka ibiri hari igihe bamukurikiza afite imyaka ibiri itatu se cyangwa itanu hari abana bageza ku myaka itanu bacyonka ariko nibura hasi y'imyaka ibiri ntabwo ari byiza ko wakurikiza uwo mwana kuko uwo mwana aba atarakura
ndeka ngushimire cyane rwose kuri ibi bisobanuro nibutsa abatukurikiye ko ari radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turaganira ku kibazo cyo kugwingira gikomeje kuboneka mu bihugu bitandukanye cyane cyane byo muri afurika n'u rwanda tutarusize hamwe n'uburundi turi kumwe rero na muganga dogiteri mucumbitsi alexi akaba ari umuyobozi ushinzwe imirire n'isuku mu kigo mbonezamikurire y'abana bato mu rwanda reka dusubire ku murongo wa telefone twakire donatien donatien uranyumva
cyane cyane wiriwe neza
wiriwe nawe eje yego urahagana hehe
ni mu karere ka kayonza mu rwanda nuko ikibazo cyangwa igitekerezo
ntange ikintu navuga kuri ibyo bintu cyane ikibazo gikomeye cyane ariko iyo urebye porogaramu za leta iba yarashyizeho kugira ngo ibirwanye uba ubona zifatika gusa hari aho bigera bigacika intege cyane kuko hari nk'urugero natanga hari porogaramu bari barashyizeho nako intuba iriho iyo bita gikuriro kuko urebye ukuntu bakoraga bakagenda bagahinga bamara kweza bafataga abantu babona yuko nyine bafite abana batoya bitewe sinzi icyo bashingiragaho babatoranya hanyuma bamara guhinga imboga imbuto ubundi bakajya bazana abana muri rusange bakabagaburira hamwe ukabona ko ari ibintu byiza bishobora no gufasha umwana kumera neza ariko uko njyewe nabonye bigenda bicika intege ugasanga ntabwo bigikorwa neza ugasanga ntabwo birimo biragenda neza ku buryo wa mwana bashaka kuzamura yazamuka
watubwira neza uko waba warabibonye ikigaragaza ko byacitse intege ni abantu bacika intege ntibakomeze kubikora ni ababikora nabi bifashe gute
babikora aho nabibonye mu mudugudu iwacu bafataga iminsi ibiri mu cyumweru bagakora niba ari kuwa kabiri no kuwa gatanu noneho bigeraho ugasanga nyine ntabwo bakijyayo na rimwe cyangwa se ukumva wenda abayobozi baraje bakagenda bagapfa gukora ibintu mbese byo bigaragaza yuko bahari ubona yuko rero bicika intege ukabona ntabwo byageza wa mwana bashaka kuzamura ku rwego bashaka kugeza icyo rero ntagisaba nk'abayobozi baba barimo baratwumva cyangwa se bari kumva ijwi rya amerika y'uko bakongera bakabibyutsa n'izindi ngamba zigenda zifatwa bikaba byakomeza kuzamura wa mwana dushaka kugira ngo agere mu kigero cya nyacyo gusa nasoza nongera mbaza akantu akabazo kamwe ndetse ko dogiteri yavugaga yuko hari imyaka umwana iyo ageze ku myaka ibiri yuko adashobora hari aho bigera bikarenga yuko umwana atashobora kugaruka nyine bimwe byo kugwingira ngo bikire ese byibura ataragera muri iyo myaka hari aho bishobora kugera bakamufasha mu byo yari yabuze muri cya gihe cyatumye agwingira bakaba babimuha agakira neza akamera nk'abandi cyangwa se agakura bisanzwe ntasoza rero mbashimira cyane ndabakunda cyane ku ijwi rya amerika yego natwe turabakunda buretse gatoya kugenda mbanze mbaze muganga agusubize kuko ashobora kugira ikintu akubaza ko niba nkurikije ibyo yatubwiye hari gahunda yavuze zigenda zikorwa harimo no kwegera kwegereza abaturage bariya bafasha gupima abana gupima bagapima abana kugira ngo bamenye imikurire yabo aho izo porogaramu ntizishobora kuba zigenda zisimburwa n'izindi ubwo aragusobanurira sinzi niba n'ibyo byo mubifite iwanyu uretse gatoya gusobanurire dr alexi arakoze cyane donasiyo kuri icyo kibazo yabajije n'iyo gahunda ya gikuriro gikuriro ni umushinga ukora mu karere mu turere tugeze ku munani ariko tukaba dufite gahunda yo kugira ngo bihutishe kugabanya igwingira mu bana n'ituma bakora ibikorwa bimwe na bimwe birimo isuku birimo gushishikariza abantu gukora akarima k'igikoni birimo kugira kwigisha abantu ku buryo bategura indyo yuzuye ibyo byose rero ni ibintu byiza cyane ariko ikibazo gikomeye kirimo ni uko ababyeyi cyangwa se abaturage mugifata cyane mugafata iyo porogaramu nk'aho ari porogaramu y'umushinga ni porogaramu y'igihugu ni porogaramu zacu twebwe nk'abanyarwanda tugomba kubigira ibyacu iyo tumaze kubigira ibyacu bituma noneho bya bintu batwigishije kandi ni byiza ko batwigishije ariko tukabifata bigakomeza bikaba ibyacu kugira ngo noneho ejo n'ejo bundi baramutse bagiye bya bindi batwigishije dukomeza kubikora ariko ahangaha ndashishikariza cyane cyane abayobozi b'inzego z'ibanze kugira amahirwe tukabona umushinga uri aho ngaho aho ufite igihe ugomba kuba ari umwaka ibiri cyangwa itatu ariko ya mahirwe baba baduhaye ya myigisho baba baduhaye mbasaba ko abayobozi bakomeza gushishikariza abaturage mu za gahunda nziza kugira isuku kugira akarima k'igikoni kugira ibiti bitatu by'imbuto kwigisha abantu kujya mu mugoroba w'ababyeyi uwo mugoroba w'ababyeyi abantu bakigiramo uburyo bategura indyo yuzuye izi gahunda ni nziza cyane nuko tugomba kuzigira izacu abantu bagomba kumenya ko izi gahunda ari iz'abanyarwanda kandi tukazigira izacu n'ejo n'ejo bundi umushinga ugiye byasigara ari ibyacu kandi tukabikurikirana yego hari ikibazo yari ababajije ngo ese inyuma nk'uko nari bivuze koko iyo umwana yagumye mu mirire mibi cyane cyane akarenza imyaka ibiri biragoye cyane kugira ngo tumugarure biragoye ariko imbere y'imyaka ibiri byo birashoboka na nibyo tuma rero tumushishikariza cyane umubyeyi tumwegera tukamugira inama y'imirire tukamwereka uburyo agomba konsa tukamwereka uburyo agomba kwita ku ndyo y'umwana umwana arya gute ibyo byose rero iyo tumwegereye imbere y'imyaka ibiri hari igihe dukemura icyo kibazo hakiri kare umwana agakura nk'abandi bana ariko iyo atsinze mu ya mirire mibi ya mantirisiyo koronike bituma noneho wa mwana agira ibibazo bidashobora gusubira inyuma
donasiyo ndumva wasobanukiwe neza
usobanukiwe cyane kandi murakoze cyane alexi umudusohoreze cyane barakumva urakoze cyane twakire Louis turi kumwe Louis wiriwe yego wakoze kutwihanganira hanyuma umaze akanya utegereje ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo hanyuma urahagana hehe
yewe ndi mu kirunda mu burundi yego
nakabatsi narize
hanyuma ko harimo ibintu bihuha muri telefone yawe
nakabatsi narifise yego
nagire mbaze nagire mbaze dogiteri iyo umubyeyi asamye imbanyi afite umwana mutoya
yego
iyo umubyeyi asamye imbanyi afite umwana mutoya akiri muto arashobora kuguma amwohereza ko imbanyi umwana ntagwingire
yari yakivuze yavuze ko umwana ashobora umubyeyi asamye inda ashobora gukomeza akonsa umwana niba yarakiri mutoya kandi ko niyo yamaze kubyara ashobora no kubanyereza rimwe
akosa uwa mbere n'uwo wa kabiri yabyaye yego birashoboka ko aratanga inama z'uko umwana yakonse kugeza nko ku myaka ibiri kandi ko atari byiza gukura umwana ku ibere urakoze cyane
ego namwe murakoze
twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuvuga ibyerekeranye no kugwingira turi kumwe na dogiteri alexi mucumbitsi nagira ngo mu gihe mbere y'uko dukomeza kwakira abakunzi b'ijwi rya amerika nkubaze gatoya amashereka watubwiraga ko ari meza ariko kandi ntashobora kuba meza bitewe n'ibyo umuntu yariye uburyo umubyeyi yitunze
oya ntabwo amashereka aterwa n'ibyo umuntu yariye ahubwo amashereka aterwa rimwe na rimwe ibyo biryo bishobora kugira bishobora kwemfuransa amashereka ariko amashereka ntabwo avuga ngo yariye abaye meza kubera ko yariye ibi biryo n'ibi cyangwa yabaye mabi kubera ko yariye ibi biryo n'ibi n'ibi ariko amashereka ubwayo ni irindi somo umuntu yashobora kubabwira uburyo akorwa mu mubiri ni iki kibitera ariko ntabwo bite amashereka aterwa n'uko wariye ibiryo n'ibi n'ibi bigatuma noneho amashereka aba meza cyangwa aba mabi reka tuzabishakira ikindi kiganiro ko hari abibwira bavuga bati amashereka iyo unyoye igikoma iyo uriye ibiryo ibi n'ibi amashereka araza ari menshi cyangwa se ashobora kuba afite intungamubiri nyinshi cyangwa se nziza kurusha ibindi ubwo tuzabishakira ikiganiro hanyuma nacyo nabyo tubivugeho
murakoze cyane
reka twakire noneho nshimira imana turi kumwe turi kumwe cyane yego wiriwe neza wiriwe neza urahagana he
hano i kigali mu rwanda ye ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo mfite ikibazo yego ndashaka kubaza dogiteri hari ikibazo kijya nkunda kubona ugasanga umwana agize nk'imyaka muri itanu ine atarabasha kuvuga ese byo ntibyaba bifitanye isano n'ibyo byo kugwingira kw'abana ndumva ari icyo nari mfite murakoze akabazo gatoya uwo mwana uwo uzi yaba yarabonye yarahawe keya cyangwa se yarafashwe neza n'ababyeyi bakamuvugisha bakamuganiriza bakamuririmbira bakamukorera twa tuntu twose yatubwiye ngo dufasha gukangura ubwonko
ntabwo ababyeyi biwe bajyaga bakunda kuba baboneka ariko yabaga ari kumwe n'abana nkeka ko wenda yamumotiva kuba nawe yagira uko ashaka kuvuga mu gihe ari kumwe n'abana ariko ababyeyi bo ntabwo bakundaga kuboneka kubera nyine imibereho babaga bari kwiruka bashakisha gusa abari kumwe n'abana ariko kugeza na n'ubu bamaze kugera imyaka itanu mbabona mbese atabasha kuvuga gusa hari ibyo aba ashaka kuvuga ukumva ntabwo bihita bisohoka bimwe na bimwe ariko ukumva aracyafite ikibazo cyo kuvuga kandi ageze mu myaka itanu nta jambo na rimwe risohoka
ushobora kuvuga ngo bebi kuko hari umwana babana yitwa bebi
wamenya niba baramujyanye kwa muganga kugira ngo barebe ko hari ubusanzwe hari utugambo umwana ugeze mu kigero runaka yagombye kuba ashobora kuvuga
bamujyanye kwa muganga amakuru mfite ni uko bamujyanye kwa muganga ngo bababwira yuko ngo baba bitonze ngo azagera igihe avuga ariko baheruka iyo afite imyaka ine ageze muri itanu ntawamenya mbese sawa wareka ubwo muganga aragira icyo abikubwiraho urakoze cyane yego murakoze nama twakire na juma juma turi kumwe wiriwe
mwiriwe neza yego uri ahagana he
ndi mu rwanda yego ikibazo cyangwa igitekerezo nari mfite ikibazo dogiteri yatubwiye yuko igwingira ryiganje muri afurika cyane cyane ariho ryiganje nashaka kubaza ese baba barakoze ubushakashatsi ngo bamenye niba iryo gwingira rituruka ku bumenyi buke bw'abanyafurika cyangwa se ari imibereho y'abanyafurika ituma habaho igwingira cyane muri afurika ni icyo kibazo nashaka kubaza urakoze cyane dogiteri alex basubize bombi nshimirimana na juma
barakoze nshimirimana na juma ku bibazo byiza babajije nshimiyimana avuze ko byarijya gutinda kuvuga ahangaha nawe nabivuzeho mvuga ko ntashobora kuba mfite igisubizo kubera ko bishobora kuba biterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye ariko byaba byiza kwegera muganga muganga noneho akamusuzuma tukamenya izihe mpamvu ibyo ntashobora gukeka ko byashobora gutuma umwana ashobora gutinda kuvuga icya mbere ni uko ashobora kuba ataritabweho nawe ubwe yari amaze kuvuga ko ababyeyi batabona umwanya wo kwita ku mwana batabona umwanya wo kumuvugisha icyo gihe rero iyo utavugisha umwana ukanguye za sanse z'umwana zose bishobora gutuma umwana atavuga vuba ikindi cya kabiri bikunda kubaho ku mwana wa mbere kubera ko umwana wa mbere aba nta wundi mwana bari gukina nawe ibyo rero bishobora gutuma umwana atinda gatoya kuvuga ariko bigera aho ngaho bikaza niyo tuma rero iyo umwana avutse agasanga abandi bana bakamusakuriza bakamukinisha bituma uwo mwana avuga vuba vuba kurusha wa mwana wa mbere udafite abandi bavugana nawe ikindi ahangaha rero ni uko bishobora guturuka ku no ku burwayi ubwabyo hari igihe usanga ku rurimi za korudo zituma ururimi rukora neza bishobora kuba bifite ikibazo na niyo ituma ahangaha bisaba kujya kwa muganga akareba yaba nta kibazo afite kuri ku rurimi gushobora gutuma ururimi rudakora vuba vuba cyangwa se rudakurura amagambo nk'uko bikwiye aha rero ni ukujya kwa muganga ikindi ni ukureba impamvu cyane cyane zo kuba bwa bwonko twavuze iyo bwa bwonko butakangutse vuba vuba ngo noneho y'amasinga twashobora kuvuga ngo amasinga ari mu bwonko cyangwa se ya miyoboro ikora ku byatuma umuntu avuga ishobora kuba yaragwingiye cyangwa se yaratinze icyo gihe rero usanga ya inforomasiyo iva mu bwonko ijya gutuma ubwonko ubwo rurimi rukora biterwe bishobora gutinda cyane ariko aha ngaha namugira inama kwegera muganga kugira ngo nibura ari we umureba akamusuzuma akanamugira n'inama yagira ariko nisaba ko n'ababyeyi cyane cyane bari kudukurikira kubona umwanya wo kwita ku bana kubavugisha kubakinisha ibyo byose bizatuma noneho abana bacu hari bimwe na bimwe tugiye dushobora kubarinda kuri juma ikibazo babajije ni cyiza muri afurika koko urasanga hariho igwingira riri rikomeye cyane cyangwa se kuba muri afurika gusa ariko mu bya bihugu bitaratera imbere byaba ari muri afurika se cyangwa muri aziya urasanga igwingira riri hejuru impamvu cyane cyane ni ibintu bitatu nanone bivuze icya mbere ni ukutagira kuby'indyo ituzuye urasanga abantu batihagije mu biribwa cyangwa se baba bihagije mu biribwa bakabirya nabi ibyo rero bituma noneho wa mwana ashobora kugwingira icya kabiri ni ukutita ku mwana nk'uko twabivuze kutita ku mwana kumuvura hakiri kare kumukinisha bwa bwonko kumukingira indwara zitandukanye ibyo byose rero bishobora kuba ari impamvu ikomeye ariko n'ikindi kibazo gikomeye cyane ni ibyerekeye isuku nkeya ikunda kugaragara muri ibi bihugu biri mu nzira y'amajyambere usanga isuku ikiri hasi cyane urebye amazi urebye tuwarete cyangwa se imisarane urasanga tukifite ikibazo aho ngaho usanga cyane cyane dukunze kwiganza biriya bihugu bya aziya bitaratera imbere no muri afurika reka twakire uwa nyuma ku murongo wa telefone demokarate turi kumwe
yego kumva cyane ye nyarutsa noneho ubwo ubaze akabazo kawe cyangwa se utange intererano ni mu masegonda make
ngo akabazo kawe mbaze umukinnyi wese yego
ni ukuvuga numvise ko mu rwanda bo bageze ku rwego bafite intego ya viziyo kadire
komeza komeza nyarutse amasegonda makeya
ni ukuvuga bari kuvugira nanjye ndabaza iwacu mu burundi
mu burundi ntabwo ari bugusubize kubera ko atazi ibihabera gahunda mufite izo arizo reka mbese mubaze akabazo ka nyuma none izi sitrategi bakoresha kugira ngo bazoshike kuri iyo ntego ya demiri denikati bavuye kuri tarantiri purusa y'abadeyi barayishyira bagashaka kuri kenze purusa ni bimwe mu byo bajya gukoresha kugira ngo byabishyikeko
ni byinshi barimo gukora yagiye nabivugaho reka ubwo muhe umwanya mu masegonda makeya asoze ikiganiro dogiteri alexi ni mu masegonda ntabwo twajya muri byinshi cyane ubwo nibiba ngombwa tuzakigarukaho
tuzakigarukaho ibikorwa byinshi hano mu rwanda biri gukorwa hari ibikorwa byinshi bigaragara guverinoma yagiye ishyiramo imbaraga bishobora kudufasha kugira ngo dukemure ikibazo harimo ubukangurambaga bw'ababyeyi hirya no hino harimo ku byerekeye ya minsi igihumbi ubukangurambaga ku minsi igihumbi kwita ku mirire ku y'abangavu ubu ngubu twatangiye gahunda yo gutegura abana bangavu bazaba ababyeyi b'ejo hari no gushishikariza cyane cyane biriya twavuze akarima k'igikoni gutera ibiti biribwa kwigisha abantu kurya indyo yuzuye reka tuzabigarukeho rwose murakoze cyane dogiteri alex mucumbitsi kuri iki kiganiro abadukurikiye namwe ndabashimiye ku buhanga bw'ibyuma nshimiye george wari ufatanije na fatuma karana arimase kuri mikoro na eugenia mukankusi mukomeze rero kugira ibihe byiza tubifurije ubuzima buzira umuze
abakomeje kutwumva ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington